iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse neza ni thomas kamirindo ubasuhuza uyu munsi ni kuwa gatatu itariki ya cumi na kabiri ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani tugiye guhera gahunda zacu ku makuru yo hirya no hino ku isi turakurikizaho ayo mu karere k'ibiyaga bigari ayo mu karere k'ibiyaga bigari ni mu rwanda abakiri bato ntibishimiye itegeko ryo kuzungura iri tegeko ryaratwirengagije ahubwo rihita riharirwa ababyeyi noneho rimaze guharirwa ababyeyi twebwe nk'abantu b'urubyiruko twebwe tuburizwamo uyu ni umwe rero mu rubyiruko rw'u rwanda kuri ririya tegeko ryo kuzungura naho mu burundi ni muhumure nta kibazo tanganyika iteye turaza kumva minisitiri w'ubuzima w'u burundi dr ndikumana abisobanura mbere yo kujya mu biyaga bigari ariko mureke aloyizi bigirimana abanze atugezeho amakuru yo hirya no hino ku isi yaduteguriye waramutse neza aloyizi baramutse tomasi ndamutse n'abaduteze amatwi turayahera aha muri amerika perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yashyikirije ko leta yiwe yiteguye kuba hafi no gufasha ababangamirwa n'igihuhusi gikomeye kivanze n'imvura cyitezwe mu bumanuko bushira ubuseruko bwa amerika ku nkengera ziba hari atlantike icyo gihuhusi cyataziriwe florence kivugwa ko kizoba gifise umurindi w'ibirometero amajana abiri na mirongo ibiri ku isaha imwe abagendereza ibihe bavuga ko amaleta ya carolina ariyo azotangura guterwa mu ijoro ryo kuwa kane canke kuwa gatanu mu gitondo bigashoboka kandi ko n'amaleta ya virginia maryland delaware na washington dc afise amahirwe make ariko yo gushikirwa abanyagihugu barenga umuriyoni nibo bamaze guhunga amaleta ya carolina ya ruguru n'iy'ubumanuko hamwe n'ubumanuko bwa leta ya virginia abahinga bavuga ko iki gihuhusi florence gishobora kuba igikomeye cyane kizoba giteye amaleta ya carolina mu kiringo kirenga imyaka mirongo itandatu papa francisco azobonana n'abarongozi ba ekereziya katolika muri leta z'ubumwe za bo muri leta z'ubumwe za amerika ku munsi wa kane ni nyuma y'aho papa yagirijwe kuba yarirengagije ibyaha by'ubusambanyi byagirijwe umukardinale w'umunyamerika ayo makuru akaba atangazwa na leta ya vatikano papa francisco gushika ubu ntacyo aravuga kuri ibyo byagirije ekereziya katolika mu kwezi k'umunani yarashyikirijwe raporo y'aho abapadiri barenga amajana atatu bagirizwa ibyaha byo guhotera abana barenga igihumbi mu kubasambanya muri leta ya pennsylvania muri leta z'ubumwe za amerika mu kiringo cy'imyaka mirongo irindwi ekereziya katolika muri amerika ku munsi w'imana nayo yashyikirije ko icyo igiye gushyira imbere ya byose ari kurwanya abasambanya abana bato atari aho ngo ibikorwa byo kwamamaza ubutumwa gufasha abagowe hamwe n'inyigisho nabyo nyine bishobora kubangamirwa muri afurika igihugu cya zimbabwe cyatangaje ko kiri mu bihe bidasanzwe by'ikiza cya korera ku murwa mukuru harare ni nyuma y'aho abantu mirongo ibiri bafiriye kubwo kunywa amazi yanduye imigera umushyikiranganje w'amagara y'abantu obadiya moyo avuga ko abanyagihugu barenga ibihumbi bibiri aribo bamaze gufatwa n'icyo kiza cya korera tukiri muri afurika kandi umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu uremanga ko ari wo wakoze igitero cy'ubwiyahuzi cyabaye ku munsi wa mbere ku cyicaro gikuru cy'ihinguriro ry'ibitoro ry'igihugu cya libiya riri ku murwa mukuru tripoli nk'uko bishyikirizwa n'ibiro bya leta z'ubumwe za amerika bigenzura abakora iterabwoba abakozi babiri b'iyo kompanyi barapfuye abandi icumi barakomereka batatu bagavye ico gitero nabo barishwe ishyirahamwe impuzamakongoni rivuga ko riteye ibyatsi icyo gitero cy'iterabwoba amake ni itororokanizo ry'amakuru ry'umuhari wa leta ya kisilamu ryatangaje ko icyo gitero cyagabwe ahari inyungu z'ubutunzi z'amaleta yise ay'abicanyi kuva aho muammar kadafi agandaguriwe mu mwaka wa bibiri na cumi na rimwe ribiya camye mu njyane zishingiye kuri politike gushikubu ahandi havugwa ibitero by'abiyahuzi ni muri afghanistan aho ejo kuwa kabiri mu buseruko bw'icyo gihugu igitero cy'umwiyahuzi cyahitanye ubuzima bw'abantu abandi bashika amajana abiri barakomereka uwo mwiyahuzi yatumbereye abari mu myiyerekano muri district ya muhamade dara mu buseruko bw'intara ya nangarhare abantu bashika kuri mirongo itatu na babiri barishwe abandi barenga ijana na mirongo ibiri n'umunani barakomereka igihe iyo bombe yaterwa muri abo bantu nta muhari uriyitirira ico gitero ariko umuhari wa leta ya kisilamu niwe wagavye ibitero bisa nk'ivyo muri iyo ntara muri kahise nayo umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni antonio guterres yasabye ejo kuwa kabiri impande zirwana muri siriya kwirinda intambara mu gisagara ca Idri- idribe abanyagihugu bashika ku miliyoni zitatu nibo baba muri ako gace ko mu- mu buraruko bushira ubuseruko bwa siriya oni yama yagabishije ko hashobora gufa abantu benshi mu gihe izo ntambara zokomera oni igereranya ko abakora iterabwoba bagera ku bihumbi cumi na bitanu bari mu banyagihugu muri idribe ariko ku- kurwanya iterabwoba ngo bidasigura kubahiriza kutubahiriza murambabarira amategeko mpuzamakungu kuwa kabiri nyene inama ya ONU hijejwe amahoro n'umutekano ku isi yarakoranye itumweko n'uburusiya mu ntumbero yo kwihweza aho ibintu bigeze turukiya gitangaza ko kimaze kwakira impunzi z'abanyesiriya zishika ku miliyoni zitatu n'igice mu kurangiza naho etiyopiya na eritrea barafunguye imipaka yabo yo ku butaka yari imaze imyaka mirongo ibiri ifunzwe n'imihango yarongowe n'umushikiranganji wa mbere wa etiyopiya abiye ahmed hamwe na perezida isaya afuwerki wa eritrea
aloyizi rero urakoze inshuti zacu ayayara amakuru yo hirya no hino ku isi murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari rero mu rwanda abakiri bato barinubira ko nta tegeko ririho rihatira umubyeyi guha umwana we umunani umunyamakuru wacu i kigali asumuta kaboyi araduha ibisobanuro birambuye mu rwanda itegeko rigendanye no gutanga umunani rivuga ko umubyeyi azajya awutanga ku bushake bwe kandi akabikorera umwana ashaka iri tegeko benshi mu bakiri bato bemeza ko ryaje kubakandamiza ahubwo rikarengera ababyeyi uyu musore avuka mu karere ka musanze mu ntara y'amajyaruguru iri tegeko ryaratwirengagije ahubwo rihita ri- riharirwa ababyeyi noneho rimaze guharirwa ababyeyi twebwe nk'abantu b'urubyiruko twebwe tuburizwamo nk'ubu urugero ushobora kugira papa akaba ari igisambo na mama akambyara ari igisambo bifitiye nabo imico yabo yo kugira ngo uwo mutungo ba- bawigwizeho noneho nababaza umunani bak- bakumva batawumva ngo ntibibaho ngo ubu leta ngo yemeza ko umwana agomba kwishakira iki ibye nubwo abana bakomeje kuvuga ko iri tegeko ryaje kubabangamira ndetse bagashinja ababyeyi kubigiramo uruhare ababyeyi bagaragaza ko ntacyo bakwima abana babo kuko ntacyo bafite murabasha guha abana iminani ku masambu ntayo uretse kumwigisha ni ukumwigisha yaba ararangije ubwo umunani gwe akaba aragubonye nta nihari none se abana mubagenza muti ni ukwishakishiriza uramwigisha akishakishiriza imirimo Le- leta yavuze ko u- umwana ni ukumwigisha yagira imyaka cumi n'umunani akigwariza none sinamuha ngasigara hejuru ngomba kumwigisha yamara ku- gukura atakwiga akipa agasiriza akishakira bitamuha ku gasambu se kugabanyeho nanjye ntako mfite iri tegeko rishya rigiye kumara imyaka ibiri rigiyeho hari abavuga ko ryatangiye kubagiraho ingaruka ingero twakuye mu karere ka musanze mu ntara y'amajyaruguru zigaragaza ko ubu abakobwa benshi batagikobwa kubera ubukene bw'umusore umushatse inkwano zarabuze koko kubera amafaranga yabuze
iby'inkwano byavuga ko reka ruca amafaranga ngubu ngubu nk'umuntu utarize ni ugushaka akazi k'ubuyede umuyede akorera amafaranga icabiri sibyo kandi uwo wa muyede wa muhungu w'umuyede iwabo nta bushobozi buba bugeze gute buhari urukumva ubwo rero icabiri ni ugucugana n'uwo munsi gucugana n'iposho iki kubona ingwano nyine no byava kure twarabyihoreye ingwano nta hantu yava jewe wanje jewe twa- twarumvikanye ngewe twarareshanyaga ngewe ndamukunda ariko ngewe mbona ubushobozi bwo kuvuga ngo ngewe ndamanza ngukoreshereze ubukwe tujya nzaze kugutwara iwanyu mbona bitanshobokera ubwo uburyo ngewe mu bigunda bakijanira bakaberi hari n'igihe n'umubyeyi aba abona umukore nta bushobozi yakugira ngo umukobwa agumaho nyine akemera nawe akamushingira
inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ivuga ko kugeza ubu umunani utagitangwa nk'uko kera byakorwaga dr nzabonima jacques ushinzwe umuco muri iyi nteko avuga ko muri iki gihe iyo ababyeyi bafite icyo batanga bagitanga ariko iyo bakibuze nta tegeko baba bishe nzabonima avuga ko ibintu ubu byahindutse ko umubyeyi akwiye kwigisha umwana we kwifasha twebwe nko mu muco tureba aho igihe kiri kugenda kigana aho kigana ni uko ya sambu itagomba gucibwamo utuntu tw'uduce tudafashije muri kino gihe benshi benshi benshi bafite isambu ingana n'aho yashyira ikibanza icyo kibanza rero makumyabiri kuri mirongo itatu arajya kukiraga arakiragamo agicamo uduce tungahe kugira ngo niba afite abana babiri batatu buri wese abone imigike ibyiza rero ni uko kumva ko hari ibyo ababyeyi bagomba abana kubamenyera uburere kubamenyera ibyo kurya kubamenyera mbese akamugira akamuha akamugira umuntu nyamuntu noneho n'abana haba hari ibyo bagomba gushyiraho akabo nyine ahereye kuri wa murage umubyeyi niba ari ukumushyira mu masomo mu mashuri niba ari uku mbese gutuma amenya ubwenge akaba yakwibeshaho abasesengura iki kibazo basanga amategeko atariyo yarangiza iki kibazo ahubwo ababyeyi bakongera gusubira ku nshingano zo kubyara abana bashoboye kurera ibi ngo bizakemura ikibazo cy'abantu benshi ariko ubutaka bwo bugakomeza kuba buke asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu burundi muri komine gatara mu ntara ya kayanza ibiti bitewe mu ndimo bitera amatati mu banyagihugu umunyamakuru wacu fidelite yishatse aratubwira impamvu igituma ivyo biti batera mu ndimo bikwega amatati nuko bituma isi tituka ikiyatewe ntikimere nkuko tuvyiganirwa n'abanyagihugu ku mutumba muhingira usanga hamwe hari ca giti ikindi kikaba nkahajya we urimye hasa n'intumo nta na kimwe ugenda unovye muri wa murima wawe twebwe ibiti bene aba bose twe duhererekanije barasakangije none uba ugiye gutera akajumu ugatera umwaho ntunaga kubera imizi ikijya mwa bwa bujumu ugasanga bunganaganagura ntaco hasoroma mugonye n'ibiti wewe ababogoye ukaje kwigurishiriza amafaranga ntabwo turahomba rwose mu bateye ibiti mu ndimiro hariho abatwiganiye ko basanzwe bazi yuko vyonona isi ariko bakavuga yuko atakundi bari bubigire amatongo y'ubu yaraze urabona nka jewe nishireko mfise ahagapande ndakanagara ari gatoyi nkagateramwo ivyo biti aho rero mpejeje kwicira nde mpejeje kwicira nabi mugenzi wanje ari ngaha ku ruhande jeho ndunguka kubera ca giti kuko kizokura nkagicana je nkakigurisha mugo umwe mugenzi wanje nta kintu asubira kunoba ego none wowe nuba wiciye weho jeho nuko mvamo nkakinoba ko wariciwe ukinguriye nkaronka naho gafaranga mugo wa wundi wewe ntacanoba ukaba nkako ikomine ya gatara ni ya mbere ifise abantu benshi mu Burundi bwose bikemezwa na Ayima Apollinaire umuhanuzi wa Musitanteri ajejwe ivy'iterambere ni komine by'ukuri biboneka ko harimo abantu benshi turiko twababa ingo ibihumbi cumi na bitandatu n'amajana ane na mirongo ine n'indwi abantu muri komine yacu ni amajana icenda na mirongo itanu na batatu ku kilometero kwadarati ku bwacu turabona ko hari ibiharo vyinshi cane vy'ukuri turabona ko abantu ari benshi gusanga hari ikibazo mu matongo isi ndimwa yaragabanutse cane nzeyimana salvatore n'umufundi w'indimo yakukurutse amaze imyaka mirongo itatu mu kazi aremeza ko umukaratusi utarekuriwe kubana n'indimo imikaratusi ntikeneye kubana n'indimo kuko imikaratusi twoyita igiti c'ishaka bica bisigura rero yuko umukaratusi utegwa mu murima wawo inikuma kirazira yuko c'umukaratusi kija mu ndimiro z'ibiterwa mbumbarugo arico gituma ubona abanyagihugu bidodomba yuko badashaka umuntu abaterera ibiti impande y'imirima ariko wewe yabiteyeyo aba impande yiwe aba abakoreye ukutari abo barimyi babangamiwe n'umukaratusi bavuga ko icokorwa ari uko yotuzwa mu mirima iruhande yabo ibintu bibereye nuko ibi biti cyane cyane imikaratusi nuko vyorandurwa bikava mu ndimo turimamwo ibiharage no mu no mu bitoke bikavayo hanyuma rero ivyo biti bikegera ahantu hameze nko nk'akanyovu nko haruguru y'umwonga kikihariza cyonyene hamwe atabandi bantu baza kurima y'uduharage n'imyumbati amakuru dukura ku barongoye intwaro ku mutumba wa muhingira amenyesha ko baguma bahimiriza abanyagihugu babasaba kurandura imikaratusi itewe mu mirima ariko ku bwabo ntivyama vyoroshe manirambona leonard agira kabiri ku mutumba wa muhingira burya abanyagihugu nako bagenda bagora burya twe turi mu ntwara bigenda bitugora ni ukuvuga iyo mikaratusi barajya baraduhimiriza abategetsi baradukurira twe dushikiza abanyagihugu ni ukuvuga muri iyi minsi iri hejuru two tugenda duhimiriza kugira ngo bayikure cyane cyane ahantu bita mu myaba ahantu hashe gutunga abanyagihugu guhimiriza ni kimwe kumvirwa n'ikindi bamwe bamwe birashoboka bibagora ko badashoboye kubitegera bakibaza ko umuntu ko bagirira nabi ubwo uri abantu bagwiza atunga nibo bagenda batugora n'aba- n'abanyagihugu bato bato barakunda kutwumvira aha mu ikomine ya gatara indimo zitewemo ibiti ntimarugwa abafundi b'indimo bahamagarira abanyagihugu kwijukira gutera ibiti bisanzwe bibana n'ibiterwa aba bakavuga nk'igereveriyo kandi bakabasaba gutera imwe imwe kugira ngo ibiterwa mu mirima yabo byisanzure ku mutumba muhingira komine gatara mu ntara ya kayanza fidelite yishatse ijwi ry'amerika tugume mu burundi imiryango irenga magana ane yo ku kiyange muri zone ubuterere ya komine ntahangwa mu gisagara cya bujumbura bari mu kaga kubera imyuzure y'imvura imaze iminsi igwa umunyamakuru wacu evariste nzikobanyanka aratubwira uko babayeho muri karitiye kiyange imwe muri iyo miryango yahuye n'imyuzure iracari mu mahema kuko ikiri kwirasanura izabo amaganya ni menshi kuri iyo miryango iba hafi y'uruzi gasenyi rwataye inzira mu kwezi kwa kane n'ukwa gatanu uno mwaka baracibuka ibyo rwabakoreye bafise ubwoba ko urwo ruzi rushobora gusubira guta inzira bafatiye ku kuntu rwazibiwe aho rwaciye mu kwisesa rukonona amazu n'imirima abayaze n'ijwi rya amerika bafise icyo basaba ubwakweli ntitworeka kutabugira kandi bwinshi cyane kuko urabona waraje ruratikiza rutikiza imirima amazu yacu turabura aho turara ahubwo turashima abashinga nabi batubaye hafi kweli baraduha aho tuba turagira ngaha ah, tu- kuba turaba twabonye ko bataruye bazibiye ngo mazi ntasubire kurengana bijya bikorwa bakoze birabahumuriza ko rutazosubira kurengana oya ntibiduhumuriza kweli hariyo zosubira kuko ukuntu ruhora mbona rwuzuye asha ruhozomena kweli turafise ubwoba bwose kubera imvura iguye uruzi rusha rwuzura kandi n'aho bavuze ngo barazibiye ntaho bwigeze bazibira bagize ibintu by'ibiti bashira hagati ariko turafise ubwoba ko bi- ruje rwuzuye ari rwishi ibiti bizoca bigenda rukasha rwogera kandi rugatera muri kiyange ahubwo gikuru bari bakwiye kuzozana nk'imashini bakaraba ingene badufasha bakahazibira harya hantu neza kugira ntidusubire kongera gutwagwa eh nico twokwifuza imashini zikaza zikahazibira kugira ngo idigi riduge bashirehe ibintu bikomeye kugira ngo uruzi nigwaza ntiruce ruca haha n'ingene rwamenera umukuru wa karitiye kiyange ashima ariko ibikorwa vyakozwe mu kuzibira amazi y'urwo ruzi rwari rwarenze inkombe patrice sibomana anakengurukira abahuye n'iyo myuzure basanura izabo n'ubu rero turafise amakenga mu gihe imvura no munsi yogwa kuko idi- amadige yose yaramaze guhera na harya nyene bameneye rutera kiyange ya mbere naho nyene nuko nyene umusenyi bahasize bajya bagerageje gupfufahaza n'ubu nyene ruzi go kuzura tusubira gutwagwa ukeza kino sare twari dufise ubwoba bwinshi cane ko imvura igiye kugwa atakirakorwa sinushobora iyo iyo abenegihugu bacu bagiye kuja narijya twari twaronsaba abagenzi basanurira bo muri Caritas amazu basubira babamwe uko nu- kugeza n'ubu sabara cabo mbahema mugabo twaronsaba abasanura amazu yari yabomotse ariko rero naho bari kwaradusanurira atakirakorwa mu ruzi mutimbuzi nuna musi n'izo nzu zoba imfagusa siwe zibomoke uwo mutegetsi wo ku rwego rwo hasi nabo nyene afise akamatera kugira uruzi gasenyi ntirusubire gukora ivyo rwakoze mu rushana ruheze ico twosaba ica mbere je gukingira impanuka nuko goshika kwa rurya ruzi rugakora ibishoboka vyose muri mwanya muto rusigaranye ruzi rutaruzura kugira ngo ziya nkombe zago bazagure bongere uruzi barasubize hasi rusubire rugende nk'urwa guha rugenda kera nkombe nazo bazagure hakurya no hakuno kugira ngo ntisubire gutera mu bene gihugu no kwigwa ciniga ca bujumbura abakurikiranira hafi ibidukikije mu burundi bavuga ko mu buterere canke n'ahandi hakunda guterwa n'imyuzure hatanzwe amatongo yo kubakwamwo hatisunzwe amategeko kuko hari mu bibanza bijaga mu gisata kijejwe gutabara abakirongoye bakavuga ko hamwe hamwe abanyagihugu bo kwimurirwa ahandi mu ntumbero yo kubakingira ariko opese anise nibaruta ica babacu urongoye ico gisata avuga ko ari ikibazo co kwicarirwa n'abo cega ibintu ariko ndavuga ni ikibazo cyo zo kwigara ubushikiranganje bw'umutekano no kurwanya ibiza icyo gikorwa bugifatanya n'ubundi bushikiranganje bwinshi nimba ari ukuzokwimura abantu hazozamwo ubushikiranganje bujejwe ivy'amatongo hazozamwo ubushikiranganje bujejwe intwaro bagira bati aba bantu nimba ari kubimura tuzobimurire hehe So, ico kibazo rero kiri mu minwe y'ubushikiranganje bwinshi ni mpaka rero ubwo bushikiranganje buzokwicare kugira ngo butore umuturama w'icyo kibazo si abanyakiyange gusa bafise ubwoba ko imyuzure ishobora kubatera ku mutasuro abo mu buterere bwa kabiri nabo nyene bafise ubwoba bavuga ko uruzi gasenyi ruriko rukatishwa kugira rwisese mu ruzi kinyankonge rwahora rutera imyuzure muri iyo quartier bakavuga ko hamwe atagikozwe ibintu bizunyuka kurusha ku igenekerezo rya mirongo itatu ukwezi kwa gatanu n'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani umuryango utabara imbabare mu burundi kwa rouge watangaje ko abarundi bagera ku bihumbi mirongo umunani ari bo bahuye n'ivyago kubera imyuzure ku rwego rw'igihugu bujumbura evariste nzikubanyanka ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara y'umuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
muri iyi minsi amazi y'ikiyaga tanganyika yahindutse icyatsi kibisi abaturage benshi bibatera impungenge baribaza niba nta ngaruka mbi ayo mazi ashobora kugira ku buzima bwabo no ku mafi umushyikiranganje ajejwe amagara y'abantu dr tadende kumana arahumuriza abanyagihugu mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu eugenia mukankusi dr ndikumana aravuga ati birasanzwe mwihangayika ni byo koko yuko mu kiyaga cya tanganyika harabonetse ko amazi yahinduye ibara aho asigaye asa n'urwatsi rubisi ibyo rero ntabwo byatera ubwoba kuko ibintu bishikana cyane cyane iyo iki riheze kenshi biva ku mukuba w'amazi ajya n'amazi yo munsi yaduze ko muzi ko tanganyika ari ikiyaga gifise novuga uburebure bunini uvuye hasi hirya rero ntacyo byica kuko hariya munsi y'ikiyaga mu bisanzwe niko haba hasa hajya n'ibintu novuga bisanzwe biri mu mazi bita ama alge ibyo nabyo nta ngaruka mbi bigira ku buzima bw'abantu kandi no ku buzima bw'ibikoko bisanzwe biri muri tanganyika nk'amafi nta ngurane n'imwe ahubwo bituma n'amafi agwira nta kibazo rero gihari abantu barabandanya bakoresheje amazi kugira regidezo isanzwe iyatanga nta kibazo na kimwe kirimo ku byerekeye amagara y'abenegihugu uretse amazi se atangwa na regidezo abayavoma bayakuye mu kiyaga ubwabo nta ngaruka bifite mu bisanzwe amazi y'ikiyaga tanganyika iyo bayakoresha bategerezwa kuyahingura bakayateka na cyane bajya abenegihugu bayakoresha bakayanywa umucafu si rijya bara ni umucafu bavuye mu mihana hajya abantu baba impande y'ikiyaga bivuye ku mucafu uvuye mu mazu nayo ahandi kuri rijya bara ryabonetse ni amazi yo munsi cyane muri tanganyika yaduze hanyuma ayatwara tubona hejuru nayo akajya munsi kubera imiyaga iva hariya muri nuvuga mu bumanuko uvuye hariya imburungu uvuye muri zambiya amazi yari hejuru yagiye munsi aho rero ku bijyanye no gukoresha amazi ya tanganyika babandanya bakurikiza za mpanuro bari basanzwe bahabwa z'uko amazi mbere yo kuyanywa barinda kuyabiriza kubera yuko bataba baronse burya buryo regide zifise yo guhingura amazi kugira ngo bayaronke asa neza mugabo bivuye kuri kurya babona rya bara nta kibazo na kimwe biteye ku buzima ku magara y'abenegihugu none se bwana minisitiri abarobaga mu kiyaga tanganyika bakomeza bakaroba nta ngaruka bifite ku mafi baramutse bayariye nta kibazo na kimwe ahubwo bizotuma amafi agwira kubera rijya bara ni ukwerekana yuko harimo ingaburo nyinshi ziba zije gufasha ibinyabuzima biri muri tanganyika none muri make ni iki mwahaho nk'inama abadukurikiye muri uyu mwanya bari bafite ikibazo cya ririya bara ry'icyatsi kibisi ku mazi ya tanganyika icyo nabamenyesha abenegihugu baba eh, ku nkengero za tanganyika ni uko botekana bakabandanya bakora imirimo nk'uko bari basanzwe bayikora hanyuma rijya bara nko mu minsi mu ndwi imwe bizaba byahindutse basubire babone amazi ko ryahora asa mugabo si ukuvuga ko ari ubucafu ahubwo ni ukuvuga yuko ni amazi ari hasi cyane yaduze hejuru bivana n'ingene ibintu byerekeye imiyaga bigenda ni ikiyaga navuga urabona kuva ngaho i burundi ukamanuka gushika eh, hariya muri zambiya ni harehare hariho rero imikuba y'amazi ituma amazi yari hejuru aza munsi ayari munsi nayo akaja hejuru n'ayandi ntangura n'imwe biteba bandanya no koga baroga ajya amazi abaroba babandanya baroba bikurikije amategeko basanzwe bahabwa eh, n'ubushikiranganji bw'ubworozi hamwe n'ibidukikije hanyuma nta kibazo na kimwe biteye ku byerekeye amagara y'abantu nyakubahwa na minisitiri ndabashimiye cyane guhumuriza abanyagihugu murakoze cyane namwe murakoze
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika noneho ni ikiganiro amerikana ku byaranze leta zunze ubumwe za amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo amatora yo muri leta zunze ubumwe za amerika aba mu ibanga ariko burya siko byahoze kera ikaze mu kiganiro amerikana mu gihumbi magana umunani na mirongo inani n'umunani umujyi wa louisville muri leta ya kentucky mu burasirazuba bwo hagati bwa leta zunze ubumwe za amerika niwo wa mbere na mbere wakoresheje itora ryo mu ibanga kugeza icyo gihe abantu batoraga ku mugaragaro mu gihugu hose umuntu yavugiraga hejuru mu ruhame watoye ariko byateraga impagarara inzangano ndetse n'amahane mu baturage louisville yise iryo tora rishya kangoru kuko yari yakuye urwo rugero rwa bene iryo tora mu gihugu cya australia iwabo w'inyamaswa yitwa kangaru cyangwa se kanguru mu gifaransa nubwo ariko uyu mujyi wa louisville ari wo wa mbere na mbere wakoresheje itora ryo mu ibanga leta urimo ya kentucky si yo yabimburiye izindi leta kuyakoresha ahubwo yaje kuba leta ya massachusetts ubu buryo bwakwirakwiye vuba vuba cyane mu gihugu cyose ariko nyamara carolina y'amajyepfo niyo leta ya nyuma muri leta mirongo itanu zigize leta zunze ubumwe za amerika yemeje itora ryo mu ibanga hari mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu abahanga mu mateka ya politiki ya leta zunze ubumwe za amerika bavuga ko ingaruka ya mbere y'itora ryo mu ibanga ari ukugabanuka kw'abaturage bajya gutora mbere abajyaga gutora barengaga kenshi na kenshi mirongo inani ku ijana itora ryo mu ibanga rimaze gukwira mu gihugu batagiye kugenda baba bake bake kugera aho muri iki gihe abari hagati ya mirongo ine ku ijana na mirongo itanu ku ijana bajya gutora rimwe na rimwe naho abari hagati ya cumi na gatanu ku ijana na makumyabiri ku ijana bo ntibajya banatora na rimwe bibaho ku rundi ruhande ariko aba bahanga mu by'amategeko ya politiki ya leta zunze ubumwe za amerika bemeza nanone ko gutora mu ibanga byahinduye byinshi mu buryo bwiza muri demokarasi kuko byatumye abantu bigirira icyizere kurusha mbere nshuti zacu ikiganiro amerikana cy'uyu munsi ntagihumurije ndabashimiye cyane inshuti z'ijwi ry'amerika ibiganiro birakomeza mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama mugire umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.